mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na fideli niyo ngabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu dutega amatwi ararisi bigira imana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi
mwaramutse fideli tuyahere kuyavugwa ku mugabane wa afurika perezida mushasha wa kenya william ruto yarivuguruje ku byo yashikirije ku bushinwa mu bihe by'imyiyamamazo arashimagiza muri iki gihe ubucuti bwiza kenya ifitaniye n'ubushinwa yemera ko kenya igiye kwagura iyi migenderanire mu bisata by'inyubako uburimyi indero hamwe n'ibindi ku nyungu z'ibyo bihugu byose uko ari bibiri perezida william ruto yavuze ko yavuze ibi igihe yabonana n'intumwa idasanzwe y'ubushinwa kuri afurika riyu yuxi gato agitangura amabanga yiwe mu bihe by'imyiyamamazo perezida william ruto yariyamirije ubushinwa avuga ko mu gihe yotsinda azoca yirukana abashinwa bari muri kenya bariko barakora ubuzi bwategekanirijwe abanyakenya yemeye ko azoshira ahabona amasezerano ya leta yasinyiraniye n'ubushinwa mu mwijima avuga kandi ko azohagarika n'ingeso yo gusaba amafaranga ubushinwa nicyo gihugu kiza imbere mu guha amadeni menshi kenya kandi nibwo buriko burakora ibikorwa by'inyubako bikomakomeye muri kenya harimo n'ibarabara rikomeye rizohuza ibisagara bya nairobi na mombasa perezida avuye ku butegetsi muri kenya uhuru kenyatta yarasinye amasezerano n'ubushinwa imigambi ikomeye y'inyubako z'iterambere bituma kenya gushyika ubiheraniye ubushinwa amafaranga angana amamiliyaridi y'amadolari hanze y'umugabane wa afurika perezida w'uburusiya vladimir putin yaremeje ukwikukira kw'intara za ukraine zibiri arizo za poliziya na kersone ziri mu buraruko bwa ukraine ibi biri mu itegeko rya perezida ryasohotse ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kane ni mu gihe uburusiya buriko bwitegura kurangiza ishigwa mu ngiro ryo kwiyegurira izo ntara zibiri ha ruhande y'izindi ntara za Donetsk na Lugansk zitangazwa kuri uyu munsi wa gatanu uburusiya bwavuze ko bufatanya izo ntara zine ku mugaragaro mu birori bitekanijwe i Moscow kuri uyu munsi wa gatanu umuvugizi wa perezidansi y'uburusiya Dmitry Peskov yabwiye abameshamakuru ko kwiyomekera ko izo ntara bizoba ku mugaragaro biba ku mugaragaro muri ivyo birori kandi ko perezida Putin ashikiriza ijambo rihambaye abategetsi b'izo ntara zine bashizwe bashizweho n'uburusiya baza barashitse ku mugwa mukuru Moscow w'uburusiya kuva ejo ku munsi wa kane kwitegurira ivyo birori Ukraine ivuga ko inyishu kuri iyo ngingo y'uburusiya ari uko uburusiya bwofatirwa ibihano kandi abasirikare ba Ukraine bakongerwa ibigwanisho kugira babandanye kwisubiza ubutaka batakaje perezida wa leta z'ubumwe za amerika we joe biden yavuze ejo kuwa kane ko amerika itazokwigera yemera iyo ngingo y'uburusiya umunyamabanga mukuru wa oni antonio guterres we aramirira kure uwo mugambi akavuga ko ari ingendo itagira ikibanza mu isi y'iki gihe izo ntara zine uburusiya bwigaruriye bwiyometse ko ni kersone na zaporiziya ziri mu mpanuko donetsk hamwe na lugansk ziri mu buseruko bw'icyo gihugu
washington ijwi rya amerika
tukivuga kuri ukraine n'uburusiya sena ya amerika ejo ku munsi wa kane yaremeje imiliyaridi cumi na zine z'amadolari y'imfashanyo nshasha kuri Ukraine mu bisata by'ubutunzi na gisirikare iyi ngingo yemejwe n'abasenateri bo ku mpande zose uko ari zibiri abarepublikane n'abademokarate agizwe n'imiliyaridi zitatu z'amadolari zigenewe ibigwanisho ibikoresho hamwe n'imishahara y'igisirikare ca Ukraine harimo kandi n'imiliyaridi zitatu n'ibicindwi zizova ku mafaranga yagenewe ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa amerika akazoca ahabwa ukraine izindi miliyaridi zine n'ibice bitanu z'amadolari zizohabwa igihugu ca Ukraine kugira ubutunzi bwa bw'ico gihugu ntibusubire inyuma kandi leta ibandanye ikora ukuri kwamye no guha abanyagihugu serivisi bakeneye sena ya amerika yemeje aya mafaranga mu gihe perezida w'urusiya vladimir putin kuri wa gatanu ariho ategekanya gutangaza ko ibice bimwe bya ukraine bigenzurwa n'abasirikare b'urusiya byometswe ku gihugu cy'uburusiya
washington ijwi ry'amerika amakuru hanze y'umugabane wa afurika kandi ni muri korea ya ruguru aho icyo gihugu cyateye ibisasu bya misile bibiri byo mu bwoko bwa balisitike ejo ku munsi wa kane inyuma y'amasaha icegera cya perezida wa amerika kamara harris avuye muri korea y'epfo muri urwo rugendo kamara harris yaragendeye akarere gatandukanya ibyo bihugu bibiri gacungerewe cyane izo misile zatewe na koreya ya ruguru zibaye zitatu koreya ya ruguru iteye mu minsi itanu muri urwo rugendo rwa perezida kamara harris icegera cya perezida wa amerika yavuze ko amerika yiyemeje gukingira koreya y'epfo avuga kandi ko ibihugu bicuditse na amerika bibona ko koreya ya ruguru ari intambamyi ikomeye y'umutekano ku bwa porogaramu yayo ya nikireyere muri ako karere ubushyikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire bwaraneguye izo misile zatewe bavuga ko ari uguca kubiri n'amabwirizwa y'akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi
Mwakoze Aloisi Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini umushikirizamanza kizigenza wa repubulika y'uburundi yagiriza umushingwamanza sandra ndayizeye umukobwa w'uwahoze atwara uburundi domitien ndayizeye gukora impapuro mpimbano turibukije ko umushingwamanza ajejwe amabanga ahambaye ariko ko aguma ari umwenegihugu ategerezwa kwisunga amategeko ayarenze ko naho agahanwa nk'abandi umushingwamanza sandra ndayizeye rero ntakurikiranwa kubera aburanira muganga sahabu christophe uyo ni silvestre nyandwi umushikirizamanza kizigenza wa repubulika y'uburundi mu butungane bw'u rwanda umugabo yabaye rurangiranwa mu gukina filime nyarwanda jean bosco uwihoreye akunda kwita ndimbati yatsinze ubushikirizamanza mu rubanza baburana izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'amasentare mpuzamakungu mpanabyaha ejo ku munsi wa kane rwatanguye kuburanisha mu mizi urubanza ruregwamwo mugwizatunga kabuga felisiyani akurikiranwa ku vyaha vya jenoside yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane mu rwanda urubanza rw'ejo kuwa kane rwihariwe n'ubushikirizamanza aho bwashimikiye ku gusobanura kabuga uwo yari we imbere no mu gihe ca jenoside rubihuza n'ivyaha akurikiranwa ko temistoke mutijima yakurikiranye urwo rubanza aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru umucamanza ukuriye inteko iburanisha bwana ayen bonomi yatangije iburanisha avuga ko nubwo kabuga yanze kwitabira urubanza ntanashake kurukurikira ku ikoranabuhanga ameze neza nta kibazo cy'ubuzima afite yongeraho ko nubwo biri uko iburanisha rikomeza aho yahise aha umwanya ubushinjacyaha ngo busobanure ibibanziriza urubanza ubushinjacyaha bwibanze ku gusobanura uko kabuga felisiyani yari we haba mbere no mu gihe cya jenoside bwamugaragaje nk'umunyemari wakoresheje umutungo we mu kubaka umubano wimbitse n'abari abategetsi bakuru mu gihugu no mu ishyaka rya emerenide ryari ku butegetsi kugeza no kuri perezida yuvenali habyarimana ubwe uwo mutungo akaba ari nawo yakoresheje mu gutera inkunga ikorwa rya jenoside bwikije cyane kuri radiyo rtrm yatambutsaga ubutumwa buhembera kandi bubiba urwango ku batutsi aha bukaba bwavuze ko kabuga yayibereye umunyamigabane n'umuterankunga mukuru aho yashoyemo asaga ibihumbi icumi by'amadolari y'amerika kubw'ubushinjacyaha ibyo byayifashije mu kubona ibikoresho umurongo ivugiraho n'ibindi byangombwa ku buryo mu gihe gito yahise ihinduka radiyo ikurikirwa cyane bwavuze ko ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane mu w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane ubwo jenoside yatangiraga iyo radiyo yumvwaga cyane mu gihugu hose kurusha na radiyo y'igihugu uretse no kuyitera inkunga ubushinjacyaha bwavuze ko yari mu bayobozi bakuru ba rtrm kuva ishingwa mu kwa karindwi kw'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu kugeza ihagaze ubwo jenoside yarangiraga mu kwa karindwi kw'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane kabuga ubwe ngo yagiye ayivuganira kenshi ndetse agatambamira ibyemezo bya minisiteri y'itangazamakuru byabaga byayifatiwe kubera gutambutsa ibiganiro bibiba urwango radiyo rtrm ubushinjacyaha bwavuze ko itagarukiraga ku kubiba urwango ku batutsi gusa ahubwo mu gihe jenoside yakorwaga abanyamakuru bayo barangiraga interahamwe aho zijya guhiga abatutsi aha bukavuga ko abatangabuhamya bazagaragaza uburyo abamazina yabo yatangazwaga kuri rtrm bahitaga bibasirwa bamwe bakaba barahizwe n'interahamwe bakarimburanwa n'imiryango yabo ku gutera inkunga umutwe w'interahamwe z'ishyaka MRND ryari ku butegetsi ubushinjacyaha bwavuze ko inyubako ye yo ku Muhima mu mujyi wa Kigali yari igicumbi cy'uwo mutwe aho wanabikaga ibikoresho n'imyambaro ndetse abawugize akaba ari naho bahagurukiraga bajya guhiga abatutsi hirya no hino mu mujyi wa Kigali ikirenze kuri ibyo ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko bufite abatangabuhamya bazagaragaza uburyo mu rugo rwa kabuga rwari ku kimironko mu mujyi wa kigali hitorezaga ndetse hagatangirwa intwaro ku bagize umutwe w'interahamwe biganjemo abaturuka mu yari perefegitura ya byumba kabuga akomokamo aho hafi y'urugo rwa kabuga kandi ubushinjacyaha bwavuze ko hashyizwe bariyeri yatangirirwagaho abatutsi abayibagaho bakaba ari interahamwe za kabuga ubwe uretse aha mu mujyi wa kigali ubushinjacyaha bwanavuze ko kabuga yafashije mu ishingwa ry'umutwe w'interahamwe aho akomoka mu yahoze ari perefegitura ya byumba bwavuze kandi ko mu gihe jenoside yakorwaga kabuga ubwe yagiye asura kenshi interahamwe aho zabaga ziri mu rwego rwo kuzitera umwete mu bikorwa byo guhiga no kwica abatutsi ubwo intambara y'umutwe wa fpr inkotanyi yari irimbanyije muri kigali guverinoma yariho igahungira mu cyari perefegitura ya gitarama ubushinjacyaha bwavuze ko kabuga feresiyani wakundaga kuba ari ku gisenyi kuva mu kwezi kwa kane kw'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane aho ku gisenyi hayoboreye ibikorwa byo gushinga ikigega cyo gukusanyirizamo amafaranga yo kugura intwaro amafaranga yakusanyirizwaga muri icyo kigega ubushinjacyaha bwavuze ko yaguzwemo intwaro zambutswa zinyujijwe igoma muri repubulika ya demokarasi ya kongo icyo gihe yitwaga zayire izo ntwaro ngo zahawe interahamwe zitangiwe kuri sitade no mu kigo cya gisirikare ubushinjacyaha bukavuga ko kabuga ubwe yavuze ko nta mututsi ugomba kwambuka umupaka ahunga yiyemeza gutanga inkunga yo kongera amabariyeri aho ku gisenyi kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi kabuga yari mu bashakishwa cyane ku bwo kugira uruhare muri jenoside yari imaze kuba mu rwanda mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yatawe muri yombi mu kwa gatanu kwa bibiri na makumyabiri mu bufaransa hafi y'umurwa mukuru paris ibyaha akurikiranweho birimo icyaha cya jenoside gukora no guhamagarira abandi gukora jenoside gucura umugambi wo gukora jenoside gukora itoteza ku mpamvu za politiki ndetse no kurimbura n'ubwicanyi nk'ibyaha byibasiye inyokomuntu kuri uyu wa gatatu ni ukuvuga umunsi umwe mbere y'iburanisha feresiyani kabuga yasohoye inyandiko avuga ko atitabira urubanza ibyo avuga ko bitewe n'uko adafitiye icyizere umunyamategeko umwunganira emmanuel ariti kandi ubusabe bwe bwo kwihitiramo umwunganizi wundi bwanzwe bityo akaba arimo guhatirwa kunganirwa n'umunyamategeko watizeye iburanisha rirakomeza kuri uyu wa gatanu urakoze temistokle mu butungane bw'u rwanda umugabo yabaye rurangiranwa mu gukina filime nyarwanda jean bosco uwihoreye bakunda kwita ndimbati yatsinze ubushikirizamanza mu rubanza baburana bamurega ibyaha byo gusambanya umwana no kumuha ibiboreza sentare yemeje ko ikirego cy'ubushikirizamanza atashingiro gifise kuko atabimenyetso bifatika butanga erike bagira ubusa yakurikiranye iyi nkuru nta kimenyetso na kimwe mu byashingiweho n'ubushinjacyaha mu kurega bwana uwihoreye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yahaye agaciro yavuze ko byose bibumbatiye ugushidikanya niko guhita atangaza ko nta cyaha na kimwe gihama uwihoreye uzwi nka ndimbati mu mafilime nyarwanda akimara gutangaza iyo ngingo icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye abantu bagihinduye nk'isoko ubundi umucamanza buri uko yifata abandi nabo bajya hanze kugaragaza amarangamutima yabo ndimbati yaregwaga ibyaha bibiri gusambanya umwana no kumuha ibisindisha ku cyaha cyo gusambanya umwana mu kukimugiraho umwere umucamanza yashingiye ku matariki y'amavuko yaba havugwa n'ababyeyi ndetse n'ayatanzwe n'inzego zitandukanye z'ubutegetsi itariki yafatiyeho inkingo yo mu murenge wa muganza igaragaza ko kabahizi feredawusi yavutse ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa gatandatu bibiri na kabiri ubushinjacyaha na kabahizi bavuga ko ndimbati yasambanije kabahizi ku itariki ya makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa cumi n'abiri bibiri na cumi n'icyenda ataruzuza imyaka y'ubukure ibimenyetso by'uturemagingo dutangwa n'abahanga tuzwi nka dna cyangwa adn bigaragaza ko abana b'impanga kabahizi yababyaranye na ndimbati kandi na sara bemera gusa ku matariki yaregwagaho kuryamana na kabahizi ndimbati avuga ko yari ku gisenyi yemera ko bagiranye imibonano mpuzabitsina ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri bityo ko yari yujuje imyaka y'ubukure urukiko rushingiye ku matariki atandukanye rwanzuye ko hari indangamuntu ya mbere kabahizi yagendanaga igaragaza ko yavutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere bibiri na kabiri urukiko ruvuga ko nubwo abarega ndimbati bahakana iyo ndangamuntu bitavanaho ko yatanzwe n'inzego zibifitiye ububasha ku kijyanye n'amatariki yaba ndimbati na kabahizi ndetse n'ubushinjacyaha batemeranywaho ku munsi baba baragiranyeho imibonano mpuzabitsina urukiko rwavuze ko buri ruhande rubivuga gusa kandi nta bimenyetso biherekeza urukiko rwavuze ko ntaho rwahera rwemeza ko ndimbati yaryamanye na kabahizi atujuje imyaka y'ubukure rwashimangiye ko ubushinjacyaha bufite inshingano zo kurugaragariza ibimenyetso bidashidikanywaho ku cyaha cyo guha umwana ibisindisha nacyo umucamanza yakimugezeho umwere umucamanza kandi yategetse ko nta ndishyi zigomba gutangwa muri uru rubanza basabaga indishyi zingana na miliyoni mirongo itatu mu mafaranga y'amanyarwanda ategeka ko jean bosco uwihoreye bakunze kwita ndimbati ahita arekurwa urubanza rukimara gusomwa mu cyumba cy'urukiko abantu bahise baterera hejuru icyarimwe bagaragaza ko bishimiye icyemezo cy'ubutabera mu rubanza rwa ndimbati uyu mugore ni umuturanyi wa ndimbati mu mudugudu wa karama ubuhiswe noruveje nduwe ikarama ntuye ikarama na noruveje ariko ndimbati agifungwa numvise mbabaye ngira umubabaro mwinshi twagera ku rubuga nkoranyambaga facebook tugasanga ngo ndimbati barimo ashyiraho komantere ngo nafunge ngo naheremo nkabandikira nkababwira ngo uwufunze ntabwo ari ufungura ubwo rero njyewe nahanye nsinzi nyamara kumva ngo ndimbati baramusomera njyewe nicyo cyanzamuye nazanywe no kureba uburyo ndimbati bamusomera ndanezerewe cyane urwobo bacukuye baruteremo insina urubanza rusomwa mu baburanyi hagaragaraga umunyamategeko wunganira ndimbati ubushinjacyaha ntibwari mu cyumba cy'urukiko umunyamategeko hirene bayisabe ashima ko yunganira yabonye ubutabera nta cyizere n'ifite buriya biba biri muri mwatsiye mwatsiye ni ugusabirwa mbavuga ngo ikivamo cyose ndacyakira ariko ikivuyemo nicyo nasabye kuba rero icyo nasabye aricyo kivuyemo ndishimye cyane cyane cyane ndimbati nawe ararenganuwe nk'uko nawe ari umuturage nawe ari rubanda nawe rega ubutabera buramureba nawe bugomba kugira icyo bumukorera niba bubona arengana agomba kurengana arengana agomba kurenganurwa abahira icyaha akoze bakabona bufite ibimenyetso cyamuhama ubwo twateguraga iyi nkuru ntitwabashije kumenya niba urwego rw'ubushinjacyaha ruburana na ndimbati ruzajurira icyemezo cy'urukiko na cyane ko urubanza rwasomwe ku rwego rwa mbere rutaraba itegeko ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko ndimbati akimara kugeza hanze ashobora kujyana mu nkiko umunyamakuru wo ku muyoboro wa youtube yikoma ko ari mu babaye intandaro yo kumufungisha ndimbati yari amaze amezi atandatu afunzwe muri gereza ya mageragere umunyamategeko umwunganira yabwiye itangazamakuru ko igihe ndimbati yabyifuza agasanga bafite ibimenyetso bashobora gushingisha urundi rubanza eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali tugushimire eric umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yagiriza umushingwamanza sandra ndayizeye umukobwa w'uwahoze atwara uburundi domitien ndayizeye gukora impapuro mpimbano ni muri dosiye ya muganga christophe sahabo n'ibitaro kira hospital yaroje buri kaneza araduha inkuru y'imvaho ku mugoroba kuri uyu wa kane umushikirizamanza kizigenza wa repubulika silvestre nyandwi yahamagaje ikiganiro n'abamenyeshamakuru kugira asigure ibijanye n'iryo fungwa yavuze ko icyatumye bahagarikwa bagatabwa mu buroko ari icegeranyo c'inama ya bose yafise imitahe mu bitaro kira hospital hari muri uku kwezi kuwa cumi n'umunani uku kwezi niho urongoye ivy'imfatakibanza urwego nshingwantwaro rwa kira hospital yaciye yitura ubutungane amaze kubona ico cegeranyo ku mbuga nkoranyambaga nk'uko bivugwa n'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yareze avuga ko iyo nama itigeze iba uwayikoranije nawe akaba yari mu mahanga mu nyuma amatohoza yakorewe muri parike ya muha mu manuko bwa bujumbura yerekanye ko ibyo avuga bifise ishingiro nk'uko byemezwa na silvestre nyandwi abanyamitahe bakira bumvirijwe baramenyesheje yuko batigeze baja mu nama ko ahubwo babazaniye icegeranyo ngo bagitere k'umukono gusa kandi ko niyo nama ya bose itigeze iba aho rero ngo bababwira ko leta igomba ibibe imitahe yabo bafise muri kira hospital umushikirizamanza mukuru wa repubulika atigeze yemera ikibazo na kimwe c'amenyesha makuru ahitamwo kwivira hasi ahitana impapuro ahejeje gusoma itangazo yavuze icinyegeje inyuma y'iyo nama kubwiwe yaramentanijwe guhuvya no kuyovya amatohoza asanzwe ariko arakorwa muri parike ya muha aho muganga sahabo christophe yari arongoye ibitaro kira ariko arakurikiranwa ku vyaha bitandukanye yakoze mu gushinga no mu kurongora ibitaro kira ni uguhungabanya ibikorwa vy'ibitaro kira mu gutera igipfungu no guhubisha abakorana navyo ku burongozi bwavyo ngo babure uwubiserukira ata amazina avuze yatangaje ko hari abahagaritswe muri dosiye ya kira hospital kubera bateye umukono kuri ico cegeranyo muri bo yagarutse ku izina rimwe umushingwamanza sandra ndayizeye umukobwa w'uwahoze atwara uburundi president domitien ndayizeye uwaburanira muganga christophe sahabo yagirizwa kuba yaragize uruhara rukomeye mu vy'ubutungane bwita gukora impapuro mpimbano uwo mushingwamanza akaba yaragize uruhara runini mu itunganywa ry'ico cegeranyo c'inama itabaye umushingwamanza sandra ndayizeye rero n'abo bakoranye ico cegeranyo ntakurikiranwa kubera aburanira muganga sahabo christophe umushingwamanza sandra ndayizeye yafungiwe mu ibohero rikuru rya mpimba ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura co kimwe na mutoyi wa muganga christophe sahabo yitwa etienne sahabo kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu batakaje umwidegemvyo wo kuva ku munsi wa kabiri igihe uko ari babiri babiri bahagarikwa bajanwa kumvirizwa n'umucamanza yanse ko basubira mu ngo zabo ahitamwo kubaraza mu gasho metre gustave niyonzima buranira muganga sahabo imbere ya za sentare mpuzamakungu avuga ko biriko biraba muri dosiye y'uwo yunganira ariho nyangwa ry'amategeko rikabije uku niko yabisigurije ijwi rya amerika kuri telefone twovuga ko muri uru rubanza n'ibi bintu biteye isoni biriko biraba binyuranywe n'amategeko bari basanzwe bafise n'ishavu ko watwara conseil d'administration nyawe yari yamaze gusaba n'amabanki yuko yokugara amakonti yose yakira ari mu burundi ivyo navyo bikaba vyarakozwe ari navyo vyatumye bagira iryo shavu rirerire rero n'ibintu biteye agahinda biriko biri n'amategeko ubutungane bwabaye igikoresho hagati mu kwa gatanu uyu mwaka perezida ndayishimiye yavuze ko ko yaje kumushikiriza manza nawe nyene yari gufunga muganga sahabo uku niko yabisiguye mu kiganiro ciwe ca mbere yahaye amenyeshamakuru hariho ankete prive yabaye baravuga bati turavye umutahe wa leta uwo bungana na mirongo irindwi kw'ijana ce ndavuga nti tangura rero iyo mitahe muyishire hamwe bari muri processes bagasanga harimwo amahinyu ameze ukucaye kuriya baca baja mu vy'imanza ivyo ntibisanzwe ku muhingamo wo kuri uyu wa kane muganga christophe sahabo yavanywe mu ibohero rikuru rya bujumbura aja kuboherwa mu ibohero ry'intara ya rwigi mu buseruko nk'uko amakuru yizewe ava muri iryo bohero yabwiye ijwi rya amerika mu kajoro ko yahageze kandi yamaze kwakirwa muganga christophe sahabo yahagaritswe n'igendereza ry'uburundi mu ntango z'ukwa kane uyu mwaka uwo muganga w'umurundi niwe yakoze umugambi w'ibitaro vy'akarorero mu gihugu vyuguruwe mu 2015 mu kwa gatatu ivyo bitaro vyitiriwe kira hospital abanyamitahe bakuru n'abaturuka mu gihugu c'ubusuwise bikaba vyubatswe ku mamiliyaridi mirongo ibiri n'umunani y'amarundi hafi miliyoni cumi na zine z'amadolari y'abanyamerika umufaransa jean david piro yari ajejwe urwego nshingwantwaro rw'ivyo bitaro yari ihagarikiwe umunsi umwe na sahabo yaciye arekurwa bukeye ubu urwo rwego ruramutswa charles ndagijimana umuyobozi mukuru wa sokabu ishirahamwe rya mbere rikuru mu burundi ryo kwitekaniza kazoza leta ifisemwo imitahe myinshi uwo mugabo azwi cane cane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe yatwara sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro agafata ingingo y'ukwemeza ko ikindi kiringo ca nyakwigendera pierre nkurunziza ata amategeko gihonyanga mu gihe bamwe mu bakorana bari bahunze bavuga ko batokwemeza ko ico kiringo cateye imari kibaho eroje urika neza ijwi rya amerika kuyindi nkuru yerekeye Burundi Uburundi bwarahagaritse mu kiringo gito ingendo zija mu gihugu ca Serbia kiri ku mugabane w'Uburaya inyuma yaho hibonekeje abantu benshi cane cane rwaruka ruva ibujumbura rukaja gusaba ubuhungiro iburaya ruciye muri ico gihugu amashirahamwe yigenga agwanya urudandazwa rw'abantu avuga ko mu kwezi kumwe hari hasigaye hagenda abarenga ibihumbi bitanu Pierre Cravenio nkuru yadukurikiraniye iyi nkuru urugendo ruja muri Serbia nibwo ruririmbo ruri mu kanwa ka benshi cyane cyane urwaruka i Bujumbura no mu bindi bisagara bikuru bikuru bigize Burundi amakuru ijwi rya Amerika rifise akemezwa n'ishirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu ONLCT Weton Frere yemeza ko abantu bari hagati y'ibihumbi bitatu n'amajana atanu n'ibihumbi bitanu buririra indege i Bujumbura bagiye muri ico gihugu ca Serbia mu kwezi kumwe ivyo bikaba vyiyongereye kuri urwo rugero guhera mu mezi atatu aheze igipolisi catangaje ku gite w'amakenga niyo nzira kuri uyu wa gatatu cerekanye abantu batatu cafashe bagirizwa ko bafise uruhara mu kurungika ugwaruka muri ivyo bihugu harimwo na Serbia vyemezwa na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano n'intwaro y'agati mu gihugu aba bantu bafashwe bamaze kwiba abantu amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga babahenda yuko bazoca barungika muri ivyo bihugu barafise n'ibigo ngo babaheramwo inyigisho mugabo hari abandi bababwira ko babajyana mu bihugu bya buraya ngo bakinjira muri serubiya ngo bakazoruhukira mu bubirigi nagenda bamenyeshe ko babaka amafaranga ari hagati y'imiliyoni indwi na cumi na zitatu z'amarundi aha rero mu miryango itari mike n'amarira hari abagurisha amatongo hari abagurisha ibitungwa hari n'abagenda kurondera amafaranga mu mabanki batazi ingene bazorira ubu ngo basigaye bamarindwi zitatu bariko baragenda n'amaguru muri ivyo bihugu ubu rero ho hageze igihe c'imbeho n'abapfa barapfa abafata iyo nzira bishimikiza amasezerano ari hagati y'uburundi na serubiya yasubiwemwo n'ivyo bihugu bibiri mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka ayo masezerano yasiguwe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'amakungu albert shingiro mu nama nshingamateka na nkenguzamateka atanga uturusho ku muntu afise urupapuro rw'inzira pasiporo y'uburundi n'iya serubiya gutembera muri ivyo bihugu bibiri atari ruhusha rwo kwinjira mu gihugu kimwe canke ikindi bita viza arinze gusaba ubu uburundi bwikeka ko abarundi batari bake bariko bikeka inyuma y'utwo turusho mu guca muri serbia hanyuma bakaja gusaba ubuhungiro mu bihugu vya buraya ivyo biremezwa ndetse n'abamaze gufata iyo nzira yamara bavuga ko izitanye uyu twise bizimana kubera atashatse ko amazina yiwe amenyekana avuga ko yaciye mu bihugu bitandatu kugira ashike mu gihugu c'ubudagi gusabayo ubuhungiro jesi naraye no muri serbi uri muri serbi ugomba kwinjira mu kindi gihugu muri bosni muca mufata imodoka igaca ibatwara ahegereye ku mupaka wa bosni mugaca muva muri iyo modoka mugaca mugenda n'amaguru rero urwo rundi rugendo rusigaye niho hawuca wumva muca mu mashamba umva serbi imeze nk'inzira iba imeze nk'umuryango muca kugira mushike mu bindi bihugu bagenzi we batubwiye ko bamaze indwi zibiri canke zirenga bagenda n'amaguru baduga imisozi ahandi naho bagaca mu mashamba hari uruzi rumwe bajabuka umwe muri bo yatumenyesheje ko mugenzi wabo yaruguyemwo akahasiga ubuzima kuko rutoroshe kujabuka yongera ko ko abatari bake bamaze gusiga ubuzima muri iyo nzira iva muri serbia igaca muri bosni croatia slovani ubutaliyano n'ubusuwisi kugira bashike gusaba ubuhungiro mu bihugu vy'ubufaransa ububirigi canke ubudagi batubwiye ko iyo bafashe urugendo ari nka mirongo itanu hatabura na batanu bagwa mu nzira canke bakanyuruzwa ico bikoze batubwiye ko bivana n'uburyo umuntu afise bati ufise amafaranga akwiye aca mu nzira nziza ivyo vyatumye ishirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyegero onrct uweton frere rikorera i bujumbura ritera akamo leta kayisaba guhagurukira ico kibazo metre prime mbarubukeye atwara iryo shirahamwe ryigenga kuri mikoro y'ijwi ry'amerika twarasanze nko kuwa gatanu windwi iheze abarundi n'abarundikazi bashika amajana abiri barashoboye kugenda muri icyo gihugu cya serbia ishyirahamwe rya onesite weton frere ryarabajwe cyane kandi no kumva yuko hariho abarundi benshi bahura n'ingorane zidasanzwe mu byerekeye urwo rugendo baba bariko baragira bamwe bamwe muri bo no gupfa bagapfa ishyirahamwe ryacu ryashaka risabira leta y'uburundi gukurikiranira hafi izo ngendo baciye mu kinywabi baze bagende bakingiwe kandi agateka kabo kubahirijwe ikinyamakuru raribura candikirwa mu bubirigi candika ko igitigire c'abarundi basaba ubuhungiro muri ico gihugu cigwije incuro umunani mu kiringo c'amezi atatu aheze gusa ibice mirongo icenda kw'ijana vyabo n'abaciye muri serbiya barimwo n'abanyarwanda abakongomani abatanzaniya n'abaturuka mu bindi bihugu vy'akare ka afurika y'ibiyaga binini leta y'uburundi yatangaje ko iba yirahagarika ingendo zija muri ico gihugu ca serbiya mu kurindira ko amatohoza yimbitse akogwa ikompanyi z'indege nka Ethiopian Airlines zitwara abantu benshi muri ico gihugu c'i Buraya zahawe amategeko yo kudasubira gutanga amatike y'indege ndetse n'abari bamaze kuriha amatike yahagaritswe Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Inshuti zacu ndabashimiye ko mwakurikiye aya makuru mubandanye mukurikira porogaramu za radiyo yanyu ijwi rya amerika mugire ibihe byiza